turashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse inshuti bakunzi muzindukanye natwe kuri mikoro muri kumwe na diana nininahazwe muti twabateguriye iki mu kanya nk'uko bisanzwe ku minsi yose ya gatandatu turaza guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini vya afurika inyuma y'ayo makuru turaza kubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara inyuma y'ico kiganiro naho duca tubasusurutsa biciye mu muziki nongere ndabahega ke n'ikaze mu rwanda abacungera ubusho bagera kuri mirongo umunani birukanywe mu kazi abandi barenga mirongo ibiri nabo bariko bakurikiranwa n'inzego z'ubutungane ku vyaha bitandukanye bagirizwa ni nyuma y'amezi agera kuri atanu bari bamaze bapfunzwe mu buryo bemeza ko bunyuranye n'amategeko eric bagira ubusa mu mpera z'ukwezi gushize nibwo ijwi rya amerika yatambukije inkuru y'abacungagereza bagera ku ijana na mirongo itatu na batanu bari bafungiwe urwamagana mu kigo kiberamo amahugurwa n'imyitozo ku bacungagereza abo bari bagiye kuhamara amezi agera muri atanu mu buryo bo n'imiryango yabo bemeza ko bunyuranije n'amategeko icyo gihe urwego rw'amagereza rwahakanije ijwi rya amerika ruvuga ko nta mukozi warwo ufunzwe bidateye kabiri rubinyujije mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu birimo ibyegamiye kuri leta rwemeje ko hari abacungagereza bari bafunzwe bakurikiranyweho amakosa atandukanye y'akazi isoko z'ijwi rya amerika ntizahwemye gukomeza kuduha amakuru kuri iki kibazo amakuru mashya zaduhaye atubwira ko mu bacungagereza ijana mirongo itatu na batanu bari bafunzwe abagera kuri mirongo inani n'icyenda bahise birukanwa mu kazi abandi makumyabiri na batandatu bakomeza gufungirwa mu masitasiyo ya polisi atandukanye ni mu gihe abandi bacungagereza makumyabiri bahise basubizwa mu kazi amakuru dukura kuri umwe mu bayobozi b'urwego rw'amagereza mu rwanda akatubwira ko abafunzwe kuko ari makumyabiri na batandatu batangiye kubazwa n'urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda ribu ku byaha bakekwaho mu gihe bagitegereje kugezwa imbere y'ubucamanza mu mazina twabashije kumenya ko bafunzwe harimo uwitwa tarisise nshimiyimana wayoboraga gereza ya muhanga fred kibibi wayoboraga gereza ya rwamagana ndetse na jusite binama wari umwungirije kuri uwo mwanya isoko y'ijwi rya amerika ikatubwira ko abo bafungiwe kuri sitasiyo ya kimihurura mu gihe bagitegereje kuburana ijwi rya amerika yahamagaye kenshi bamwe mu bo bivugwa ko birukanywe mu kazi ariko mu babashije kwitaba nta n'umwe wemeye kugira icyo adutangariza uyu ni umwe muri bo waduhamirije ko bamwirukanye ariko ntiyemeye kumvikana mu itangazamakuru kubera impungenge ze twamurindiye umutekano yaba ari ikibazo kuri yewe kuko ntabona bifatira umwanzuro sindabona n'inoza n'ibaruwa ya nyuma baravuze ngo mugende gusa biri aho ngaho ntabwo barabaha ibaruwa ya nyuma
yego njye nta kintu nabitangazaho ijwi rya amerika ntiryabashije kubona bavugira urwego rw'imfungwa n'abagororwa ngo twumve icyo bavuga kuri iki kibazo twahamagaye madamu Therese kubw'imana ntiyitaba telefone ye ngendanwa ariko ubutumwa bugufi ijwi rya amerika ryamwoherereje ku rubuga nkoranyambaga rwa whatsapp bigaragara ko bwamugezeho kandi yabusomye uretse kuba ataratanze imibare kuri buri cyiciro amakuru agaragara mu bitangazamakuru byandikirwa hano mu rwanda yemeza ko umuvugizi w'urwego yemeje ko mu bacungagereza bari bafungiwe rwamagana bari mu byiciro bitatu yemereye ikinyamakuru igihe.com ko hari abashyikirijwe ribu hari abahagaritswe mu kazi mu buryo yise ubw'agateganyo kandi ko hari n'abazagaruka mu kazi kugeza duteguriye inkuru kandi urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha mu rwanda ribu ntitwari twakabashije kurubona iyo bwana Thierry murangira uvugira uru rwego yitaba telefone y'ijwi rya amerika yashoboraga kuduhamiriza amakuru y'abafunzwe ibyaha bakekwaho ndetse n'aho amadosiye yabo ageze mu ijwi rya amerika ryabashije kumenya ko birukanywe mu kazi si abacungagereza bato gusa ahubwo baravanze barimo n'abari abayobozi bakuru b'amagereza abo ni Eugene Mutabazi wari umuyobozi wungirije wa gereza nkuru ya Nyarugenge iri mageragere mu nkengero z'umujyi wa Kigali Emmanuel Habinshuti wayoboraga gereza ya Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda Innocent Gafurebo wayoboraga gereza ya Rubavu inyakiriba mu burengerazuba bw'u Rwanda na Grace Ndwanyi wayoboraga gereza ya Nyamagabe mu majyepfo y'u Rwanda isoko y'ijwi rya amerika ikatubwira ko ndwanyi akanama gashinzwe imyitwarire mu rwego yakoreragamo kamushinje ko yasesaguye umutungo w'urwego bigakomoka ku gitanda cy'imbaho yakoresheje icyo yagombaga kuryamaho muri gereza yayoboraga agasigara yibaza niba umuyobozi wa gereza yaragombaga kurara akumbagara hasi kuri sima ijwi rya amerika ryamenya amakuru ko ibi byabaye nyuma y'inama idasanzwe yateranye ku itariki ya makumyabiri n'icyenda z'ukwezi gushize igahuza abategetsi bakuru batandukanye bo mu nzego z'umutekano bakimara kumenya ko abo bafungiwe rwamagana iyo nama irasa n'iyashyize igitutu ku rwego rw'amagereza mu rwanda kuko yarusabye gukemura ikibazo vuba na bwangu igikomeje gushyirwa mu majwi ni icyuka kibi hagati y'abakozi b'urwego rw'imfungwa n'abagororwa mu rwanda bagashyira mu majwi umuyobozi mukuru wabo wungirije madamu hose muhisoni ko ashaka gutonesha bamwe abandi akabirukana mu kazi ijwi rya amerika ntiyabashije kubona madamu muhisoni ngo yumve icyo asubiza ku bimuvugwaho eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali ijwi rya amerika amakungu yarayahimbaje umunsi wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ishami mpuzamakungu riharanira agateka kazina muntu ku isi hopote sans frontiere ryasohoye rero raporo yerekana uko ubwigenge bw'abamenyesha amakuru buhagaze ku isi mugenzi wacu ejo ni mukanku nkusi atubwira iby'ingenzi biri muri iyo raporo iyo raporo isuzuma uko abanyamakuru bashobora gukora ntawe ubasopanyirije kandi nta n'ubateye ubwoba igihugu cya noruveje kiri mu burayi bw'amajyaruguru nicyo kiza ku isonga mu kubahiriza ibyo iyo raporo yasuzumye ibindi bihugu icyenda bikurikiraho ni denmark suwede ubuholandi finland estonia portugal ireland ubusuwisi n'ubudage leta zunze ubumwe za amerika hiza ku mwanya wa mirongo itanu na gatanu kuri urwo rutonde rwa rsf aho yasubiye inyuma ho imyanya icumi uburusiya buza ku mwanya w'ijana na mirongo itandatu na kabiri muri iki gihugu abanyamakuru barenga igihumbi na magana atanu barahunze kuva uburusiya bugabye ibitero kuri ukraine mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kabiri igihugu cya nyuma ku rutonde ni eritrea ku mugabane wa afurika iri ku mwanya w'ijana na mirongo inani kuri iyo raporo isimbuye kuri uwo mwanya korea ya ruguru yari iwuriho kuva mu mwaka ushize ibindi bihugu bya nyuma icumi mu gutoteza abanyamakuru birimo ubushinwa irani afghanistan na siriya ijwi rya amerika raporo ya rsf iravuga ku rwanda no ku burundi nk'uko mubyumvise mu kubitiza rero akajisho ku mbuga ngurukanabumenyi zacu ariyo vowa radiyo yacu uh, kuri facebook muje kuraba ido n'ido kuri ino nkuru y'ikungene ubwigenge bwo kumenyesha amakuru bwifashe mu burundi no mu rwanda duce tubandaniriza rero mu bya basketball aho mu irushanwa rya basketball africa league ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane no musi kwa gatandatu i dakar muri senegal ariho hatangura imikino imikino yo mu itsinda rya sahara radiyo ijwi ry'amerika igiye kubagezaho ishusho ry'iri tsinda turi kumwe na jean claude munyandinda umenyesha amakuru wacu mu bya siporo muri iri tsinda rigiye gukinira mu y'imikino ya Dakar Arena yakira abantu ibihumbi cumi na bitanu amakipe ane agomba kugundagurana aharanira gukatisha itike yo kuzakina imikino ya kamarampaka playoff duhere ku ikipe ya AS Douane muri Senegal izaba iri mu rugo iyi kipe iterwa inkunga n'ikigo cy'igihugu gishinzwe amahoro izaba iserutse muri bar ku nshuro ya gatatu umwaka ushize umutoza wayo Papi Gay n'abasore be bakoze ibyo benshi batatekerezaga bagera ku mukino wa nyuma ariko baza gutsindwa n'igihangange National Al Ahly yo mu Misiri amanota mirongo inani kuri mirongo itandatu n'atanu AS Douane imaze imyaka mirongo ine n'ine ishinzwe ikaba isanzwe yitoreza mu nzu y'imikino yitiriwe Marius Ndiaye kuri iyi nshuro izitabaza abakinnyi b'indahangarwa kandi bamenyera irushanwa rya BAL barimo Thomas Ibrahima Christopher Obepa Jean-Jacques Boissy Mike Fofana n'abandi tugeze ku ikipe ya US Monastir yo muri Tunisia ni ikipe y'igishyitsi mu ruhando rwa basketball muri Afurika iyi ni inshuro ya kane US Monastir igiye kwitabira BAL ikaba yaratwaye igikombe cy'iri rushanwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri icyo gihe yatsinze Petro de Rwanda yo muri Angola amanota amanota mirongo inani n'atatu kuri mirongo irindwi n'abiri ku mukino wa nyuma iyi kipe yashinzwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na makumyabiri na gatatu ikaba imaze imyaka ijana n'umwe ibayeho mu irushanwa rya bari ry'umwaka ushize yaratsikiye isezererwa mu cyiciro cy'itsinda rya sahara uyu mwaka yagarukanye impambara yitwaje abasore bafite ubunararibonye muri bar barimo usama marnawi firas lahyani ater majok chris crawford mortal gayaza n'abandi dukomereje mu ikipe ya rivers hoopers yo muri nigeria igiye kwitabira irushanwa rya bari ku nshuro ya kabiri ubwa mbere hari mu mwaka mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe muri beka arena i remera icyo gihe ikaba yarasezerewe mu mikino y'itsinda rivers hoopers yashinzwe mu mwaka wa bibiri na gatanu ikaba ikinira mu nzu y'imikino ya leta ya rivers yakira abafana ibihumbi bibiri mu bakinnyi izaba igenderaho muri iyi mikino mu itsinda rya sahara harimo william perry umunyamerika w'imyaka makumyabiri n'icyenda wari umaze iminsi akinira ikipe ya patriot basketball club yo mu rwanda dusoreze ku ikipe ya apr basketball club ihagarariye u rwanda iyi kipe y'abasirikare b'u rwanda igiye guseruka muri irushanwa rya bar ku nshuro ya mbere n'ubwo ari abashyitsi muri uru rugamba rw'abagabo muri basketball umunyamabanga mukuru w'iyi kipe Eric Karisa Sarongo avuga ko byanze bikunze bagomba kugera ku mukino wa nyuma w'iri rushanwa rya BAL intego yo iri hejuru kabisa intego turashaka turiko turashira ekipe ishobora kugera kure hashoboka ariho kuri finale niyo ntego nicyo twifuza nibyo turiko turakora n'abayobozi bacu barabidufashijemo kuba ekipe iri hamwe kuva muri desambure ngo ibe iri kumwe ikora imyitozo iri kumwe ni ibyo ngibyo ni kugira tugere kure hashoboka kandi kure hashoboka ndiko ndavuga ni muri finale iyo niyo ntego umutoza wa APR Basketball Club umunyamerika Mazen Track yahagurukanye intwaro avuga ko zitajegajega zirimo Adonis Failer, Noel Obadia, Jean-Jacques Wilson Nshobozwa byose n'umukiza, Abdullah Ahmed, Dario Hunt n'abandi. Umukino w'imbanza kwasa muri iri tsinda rya Sahara uteganyijwe kuri wa gatandatu tariki ya kane y'ukwezi kwa gatanu hagati ya APR Basketball Club yo mu Rwanda na US Monastir yo muri Tunisia. Tubararikiye gukurikira uyu mukino kuri radiyo yanyu Ijwi ry'Amerika. Umukino ugomba gutangira isaa kumi n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Kugeza ubu ku makipe umunani agomba kuzahatana mu mikino ya kamarampaka y'irushanwa rya Basketball Africa League izabera i Kigali mu Rwanda mu mpera z'uku kwezi. Atanu muri yo yamaze kumenyekana. Ayo makipe yarangije gukatisha amatike ya playoff binyuze mu mikino y'amatsinda ya Karahadi na Nil, ni FUS Rabat yo muri Maroc, Petro de Rwanda yo muri Angola, Cape Town Tigers yo muri Afurika y'Epfo, National Al Ahly yo mu Misiri na Al Ahly Benghazi yo muri Libya. Jean-Claude Munyandinda, Ijwi ry'Amerika i Kigali.
muracumviriza ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda tubandanirize ku kiganiro iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izayindwi gushika izayindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
duhere kuri iyi nkuru itugezeho muri aka kanya muri repubulika ya demokarasi ya kongo igisasu cyaguye mu nkambi ya burengo mu nkengero z'umujyi wa goma cyahitanye abantu makumyabiri abandi bataramenyekana umubare barakomereka abarashe icyo gisasu nabo ntibaramenyekana u rwanda rwashyizwe mu bihugu mirongo ine bya mbere biniga ubwisanzure bw'itangazamakuru ku isi ibyo bikubiye muri raporo ngarukamwaka w'umuryango mpuzamahanga w'abanyamakuru bakuru batagira imipaka reporter sans frontiere ku rwego rw'akarere iyi raporo yerekana ko u rwanda arirwo ruza ku isonga mu bihugu bibangamiye ubwisanzure bw'abanyamakuru temistokle mutijima raporo y'uyu mwaka umuryango rsf w'isi itangazamakuru ku gitutu cya politiki irerekana ko itangazamakuru ku isi ryugarijwe n'abakabaye bafite inshingano zo kuririnda ari bo abategetsi mu bya politiki ibyo uyu muryango ubigaragaza wifashishije igipimo cya politiki uvuga ko ku rwego rw'isi cyasubiye inyumaho amanota arindwi n'ibice bitandatu ku ijana ni mu bipimo bigera kuri bitanu ubu bushakashatsi ngarukamwaka bwibandaho ku rwanda by'umwihariko raporo y'uyu mwaka y'umuryango w'abanyamakuru batagira imipaka irushyira ku mwanya w'ijana na mirongo ine na kane ku bihugu ijana na mirongo inani byakoreweho ubushakashatsi aho rufite amanota mirongo ine n'ibice mirongo itanu na bitanu ku ijana mu bipimo byose birebwaho muri ubu bushakashatsi uko ari bitanu bibiri muri byo nibyo u rwanda rufitemo amanota ageze kuri mirongo itanu ku ijana ni ukuvuga igipimo kijyanye n'amategeko ndetse n'ikijyanye n'imibereho u rwanda rwasubiye inyumaho imyanya cumi n'itatu ugereranyije n'aho rwari mu bushakashatsi bw'umwaka ushize ndetse rwatakaje amanota atandatu n'ibice bitanu ku ijana raporo ya rsf yerekana ko kugeza muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'ine abanyamakuru bafunzwe mu rwanda ari babiri ikagaragaza ko nta munyamakuru wishwe muri uyu mwaka uyu muryango muri raporo yawo uvuga ko mu guha igisobanuro igenzura rikomeye rihozwa ku itangazamakuru kuva yajya ku butegetsi perezida paul kagame yifashisha amateka yaranze u rwanda muri jenoside mu igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane aho itangazamakuru ryakwirakwije urwango rushingiye ku moko uyu muryango uvuga ko nyuma yo gucibwa intege n'ikandamizwa rimazemo ibinyacumi by'imyaka imikorere y'itangazamakuru ryo mu rwanda iri mwiza inyuma y'irindi ryose ku mugabane w'afurika rsf ivuga ko imiyoboro ya televiziyo ifitwe na leta cyangwa se ikagenzurwa binyuze mu banyamigabane basanzwe ari abarwanashyaka b'ishyaka riri ku butegetsi naho menshi mu maradiyo yo akibanda ku biganiro bya siporo n'umuziki mu rwego rwo kwirinda ko yahura n'ibibazo raporo y'uyu muryango igaragaza ko itangazamakuru ricukumbura ridakorwa cyane mu rwanda ndetse n'abanyamakuru bagerageje gutangaza amakuru aboneka nk'agira ibyo anenga babinyujije ku muyoboro wa YouTube cyangwa se indi miyoboro yo kuri murandasi muri iyi myaka ya vuba bagiye bakatirwa ibihano biremereye umuryango RSF uvuga ko nyuma y'aho Perezida Kagame yongeye gutorerwa manda ya gatatu mu kwa munani kw'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi igitutu n'igenzura rya guverinoma ku itangazamakuru byiyongereye ukavuga ko ba nyiri ibitangazamakuru basabwa kwiyemeza gukorana na guverinoma naho benshi mu banyamakuru bo bagiye bahatirwa kujya guhabwa amasomo ajyanye no gukunda igihugu cyangwa se kuba abarwanashyaka b'ishyaka riri ku butegetsi abatabyemeye uko nabo uyu muryango uvuga ko abategetsi bagiye bagira uruhare rutaziguye mu kubirukana mu kazi mu bijyanye n'ubukungu naho uyu muryango uvuga ko isoko ryo kwamamaza ari ritoya cyane mu Rwanda bitewe n'uko nta rwego rw'abikorera rukomeye ruhari rudashingiye ku ishyaka riri ku butegetsi ukavuga ko ruswa igwiriye mu itangazamakuru ndetse bamwe mu banyamakuru bagira ibyo bahabwa kugira ngo bahindure uko bakora akazi kabo RSF ivuga ko imiterere mibi y'imirimo mu rwego rw'itangazamakuru ndetse n'igitutu kiremereye no guterwa ubwoba abanyamakuru bahura nabyo birimo kuzitira urubyiruko kwinjira muri uyu mwuga urwo nk'uko uyu muryango ubivuga rurahitamo kuyoboka imirimo ijyanye n'inuzamubano public relations ihemba neza kandi ntigire ingaruka nk'iz'itangazamakuru mu gihe ibindi bihugu byo mu karere raporo igaragaza ko byagiye bitera intambwe igana imbere ugereranyije n'aho byari umwaka ushize u rwanda nicyo gihugu cyonyine cyasubiye inyuma mu karere tanzania niyo yazamutseho imyanya myinshi igera kuri mirongo ine n'itandatu ni nayo gihugu cyiza ku isonga mu karere mu bijyanye no kubahiriza ubwisanzure bw'itangazamakuru aho iri ku mwanya wa mirongo cyenda na karindwi ku rwego rw'isi uganda niyo ikurikira u rwanda mu guhonyora ubwisanzure bw'itangazamakuru aho iza ku mwanya w'ijana na makumyabiri n'umunani ku rwego rw'isi icyakora iki gihugu cyo cyazamutseho imyanya itanu ugereranyije n'aho cyari muri raporo y'umwaka ushize mu gihe u rwanda rwo rwasubiye inyuma ho cumi n'itatu kenya iraza ku mwanya w'ijana na kabiri uburundi ku ijana n'umunani mu gihe repubulika ya demokarasi ya kongo yo iza ku mwanya w'ijana na makumyabiri n'itatu urakoze temista okurema utijima mu burundi ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu riga iteka rirahamagarira leta gukora nkete zimbitse ku bwicanyi rivuga ko bwahitanye abantu hafi igihumbi na magana atanu muri iyi myaka itatu ishize inkuru irambuye piyeri claver niyo nkuru ishirahamwe ry'igiteka rikorera i kampala mu buganda rivuga ko bitumvikana ingene abantu baguma bicwa mu burundi uko bukeye uko bwije bikarangira imyaka itatu iheze abantu hafi igihumbi n'amajana atanu bamaze kwicwa ntiyagire n'umwe afatwa ngo yagirizwe ico caha rigiteka risigura ko ari ingendo yo kudahana ibyaha no gukingira ikibaba abakekwa ko ubwo bubisha muri raporo nshasha ryashize habona rigaruka ku matohoza ryakoze yerekana amazina y'abishwe aho biciwe abakekwa ko ubwo bwicanyi baba abo mu nzego za leta canke mu rwaruka ruri mu mugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD igice ca mbere c'iyo raporo kirimwo abantu rivuga ko urupfu rwabo rurimwo ukuboko kw'inzego za leta anshire niko yagize atwara rigiteka ryasiguriye ijwi ry'amerika bimwe mu bimenyetso bashingirako kugira ngo leta nimba ishobora kubikorera ko ibikorere ko bitayigoye hari abantu amajana abiri na mirongo ine n'indwi bishwe n'abakorera ubutegetsi buhari mu burundi hose hariho abantu baca bahamba ibyo biziga bitowe byaribonekeje ko novuga ari itegeko ryoba ryaratanzwe aho babonye ikiziga no guca bagihamba ndetse mbere bafatanije n'igipolisi n'urwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi turatanga uburorero kugira ngo dufashe leta nimba ikeneye guhagarika icyo kintu nimba ikeneye kumenya igituma ibyo bintu biba nimba itayifitsemwo novuga uruhara nk'uko rigiteka ibyikeka igice cya kabiri cy'iyo raporo kirimo abantu hafi igihumbi n'amajana abiri batowe ibiziga rigiteka rikibaza igituma atamatoza akogwa ngo hatangwe ibihano kandi leta ifise inzego zikwiye zoyakora n'abandi bishwe n'abantu batazwi guhamagarira leta yuko yoraba ingene ihagarika ivyo bintu bizokumvikana ko abantu bashika igihumbi n'ijana na mirongo inani n'umunani bicwa hanyuma leta ikaguma ihari ifise n'abogira amatozi irafise igipolisi irashaka gukora mu butungane mugabo imiryango ikaguma yicigwa ababo abantu bagatabaza ntihagire ikintu gikorwa umugambi uri ku butegetsi ukomokamo inzego nka zose z'igihugu uriyamiriza amaraporo nk'ayo wita ko ari ay'ibinyoma reveriyano ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe yabitangaje ku ndwi iheze ingozi mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru aha hariho abantu bagize kwivugira ikinyoma hariho abantu bwa mbere batanezerwa n'ingene igihugu kimeze hariho abamenye gukamisha intambara reka hari abamenyeye kubona amaraso aseseka ubu bavuga bati imana mushobora byose mbere tuvuge gute gabasha yuko none imyaka itatu irashobora guhera ata abantu bapfuye bareke bavuge abarundi twari abapanze ubu u ntushobora kuba umunyagihugu yapanze ngo kubera ngo avuga ati kwanza kivuzwe nandi bashobora kugira ngo ni babandi umwe kubita igihuha rigiteka ryerekana ko abishwe bose bazira ivyiyumviro vya politike cane cane abatavuga rumwe na leta abaharanira agateka ka zina muntu ndetse nabo mu mugambwe uri ku butegetsi batemera ibikorerwa mu gihugu yamara umugambwe uri ku butegetsi wowo naho wemera ko hari abantu bicwa urahakana iyo mvo yega abantu bose b'abatagatifu ntiduba dufite amadosiye abagore bica abagabo n'abagabo bica abagore kandi nabo bamwe barimo bamwe bapfa amahera abandi bapfa abagore ugasanga n'umuntu yahaye umuntu ati umunkubitire ingumu umunyicire umva rero kubera abapfa byinshi rero tujye turavuga tuti yamara yamara yamara turabuze naka niho umurumonge mwe ngo wahigeze kumbwira abantu umuntu babuze ugasanga yapfuye abanyamashengero nk'abepiskopi ba ekiliziya katolika baherutse gutangaza ko ico cuka kibi kiri mu gihugu kibateye impungenge ivyo na musenyeri simone nta mwana ari mu kiruhuko c'izabukuru yahoze arongoye diyoseze nkuru ya gitega afatwa nk'umwubahwa mu gihugu avyita ko ari igihugu kitubahiriza amategeko yabishikirije ku ijwi rya amerika mu kiganiro cihariye aheruka kuriha biranyereka ingene tukiri tukiri mu ishamba ry'ukwicana aho itegeko ari irya rindi akaruta kandi karakamira rirakabura mu kumenya yuko umuntu ariko atihabwa icyo gihe rero akubahwa iryo teka ntawe ushobora kurikomakoma ntawe ufite uburenganzira bwo kurihutaza bwo kurimugaza ijwi rya amerika ryabajije umuvugizi wa leta y'u Burundi jerome niyonzima maze nawe ntiyashima kugira ico abivuze ko twanamurungikiye raporo ya marantaco yatwishuye umugwi w'igihugu rero ugateka kazi na muntu nawe nyene nturagira ico uvuze kuri iyo raporo yari igiteka uwutwara uwo mugwi cnidh 6 vinyine muraba yatwemereye ko azogira ico ashikirije niyava mu rugendo rw'akazi yatubwiye ko arimwo mu gihugu ca centre africa afurika iryo shirame ryashize habona iyo raporo ryirukanywe mu burundi inyuma y'intoreka za politike mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu yamara ivyegeranyo vyaryo vyama vyisunzwe n'ubushikiranganji bwa leta zunze ubumwe za amerika bujejwe imigenderanire n'amakungu mu gihe buba buriko burakora icegeranyo ca buri mwaka cerekana ingene iyubahirizwa ry'agateka kazina muntu kaba kifashe mu gihugu pyeklave niyo nkuru ku bwijwi rya amerika
abagore mu majwi yabo ku ijwi ry'amerika
buri munsi kuwa gatanu mu kiganiro iwanyu mu ntara saa saba n'iminota makumyabiri tubagezaho ikiganiro cy'abategarugori
murakoze gutera iteka abigeme n'abapfasoni ku ijwi ry'amerika
muryango mu iterambere mu burezi mu kubungabunga ubuzima mu buyobozi no mu ikoranabuhanga
guha ijambo umugore ni ukwiteganyiriza
ni ikiganiro ku mibereho y'abategarugori mu rwanda no mu burundi mu karere k'ibiyaga bigari mu nkambi no mu bindi bihugu ku ijwi ry'amerika mu kiganiro cy'abagore mu burundi abagore n'abakobwa bahungiye muri komine ya gitaza baravuga ko bakeneye imfashanyo yihutirwa bavuye mu ngo zabo nyuma y'inkangu yabaye ku musozi wa gabaniro muri komine muhuta inkuru ijwi ry'amerika bateguye yifashishije inshuti zayo mu burundi muragezwaho na tiere ive ndayishimiye nkajewa ndibunga nta n'agatenge ndakuye nta n'ikintu na kimwe ndarokoye ehe n'agatenge nambaye ngira murakabona abanyakubahwa ndarokoka uyu ni umwe mu bakenyezi bahungiye ku mashuri y'imyuga yo muri komine ya gitaza ahegeranirijwe hafi imiryango amajana atanu yahatswe guhitanwa n'isitegurika ry'imisozi yo ku mutumba wa gabaniro ryabaye itariki cumi n'icenda y'ukwezi kwa kane uyu mwaka isoko ryacu ryahishikiye rivuga ko bamwe muri abo ubegereye kugira muganire batangura aha gukorora amosozi kubera agahinda k'ubuzima babayemwo aba ni bamwe muri abo ndibunga nta n'agatenge ndakuyeyo nta n'ikintu na kimwe ndarokoye ehe n'agatenge nambaye ngira murakabona abanyakubahwa ndarokoka none kugaza ku byo baryona umunsi banyakubahwa muco urabe n'ukuri ndahise n'umubabaro ukuntu twabutse ibyacu aho twaziga ibyo dufungura byose haragiye ibintu by'inzara n'ibindi biradutuma tujya mu bindi bintu umenga bamwe bamwe umenga twokwiyahura ugasanga abana bari barakurira mu maso nawe ukajyamo urira ukabura amahoro uretse kubura ibifungurwa n'ibyo barose bafite ingorane kugira ngo bashikire inkono yo kubitekamwo arine hakizimana asigura ingene batizanya isafuriya kugeza n'aho umunsi uhera hari habo idashikiriye aha nk'ubu kuva mu gitondo inzara mu nda sindajya kubera uwo twatizanye isafuriya ntiyashoboye kuyimpa isafuriya bisaba umwe ahishije uwundi akaca yakira rero mu gihe adahishije ngo akuremo mushobora gufungura bamwe hariho abatarafungura kuva mu gitondo si igenda umwe n'abandi bamaze gufungura ariko naho nyine bigoye ikibazo c'isuku na cane cane kiri mu biteye ibibazo bikomeye abakenyezi mu buryo budasanzwe hari abavuga ko bamara nk'iminsi itatu batoze uyu yitanga k'akarorero kuko amaze iminsi mu mihango y'abakenyezi nari mu bihe rero narabudisha gutaba nka buriki nkahangayika nkaruha rero wicaye impande y'umugenzi atari mu bihe urumva biba nabi kubwira ngo none wewe gako bimeze ubu nkamubwira none wewe ubona turihe none hari icyo ubona mfise ndi bukabe urumva rero aho bishitse nkirirwa gukora hari n'igihe nibidunya ku mugoroba nkaca niyoga ico gice kimwe nk'abana baramaze kumenya ko bamama tuje mu bihe kweri ibitari kuboneka abana bakabibona abagabo tubakanye bakatubona ugasanga amatashi inyuma yayuzuye byagaragaye byabaye nabi abigeme ngaho onye ugasanga nk'umwigeme afite imyaka cumi n'indwi atahora bibonekana ugasanga biriko biboneka by'ukuri birateye akamaramaza aha twe twagowe amazi bafise ava mu mabomba abiri ariko ishirahamwe ritabara imbabare croix rouge rigerageza kwama ryabazaniye amazi naho bavuga ko batayaronka ku rugero rukwiye ibintu bikunyurwa nuko bafise ubuzu bwa sugumwe bubiri ku bantu bashika hafi ibihumbi bitatu byongeye abagabo n'abakenyezi bose babuhuriramwo ku bijanye n'isuku aba bakenyezi basaba imfashanyo y'impuzu kugira ngo bashobore kuronka iyo bakuranya n'iyo bahunzemwo ndafise umuntu n'umubabaro kubona turi ngaha turi mu gahinga ntitugire icyo kwambara ntitugire icyo kunywa nk'abakenyezi tugorwa na byinshi mu buzima bisanzwe bizwi ahanye ni hamwe ho kwibendabenda benshi turyama hanze imibu imbeho bikadutunda nta musegetera dufise nta suka dufise ibitenge byasigaye hariya nta n'ikirago turyamako
nk'abamama dushaka utuntu twinshi kandi badufashe ko umuntu wese twavuma turonka n'agahema tukaraba aho twoshira ihema kugira umuntu aronke ukuntu yishanza mu bandi bantu hari abamaze kubagarukira ko mu bijanye n'ibifungurwa hamwe n'ibindi nubwo atari bose bashikirwa amakuru atangwa n'abajeje intwaro ni uko kuri uyu wa gatanu igisata c'ishirahamwe mpuzamakungu oni citaho imfungurwa pamu catanze amafaranga y'amarundi angana n'ibihumbi amajana abiri na mirongo ibiri na bitandatu ku muryango umwe umwe irindi shami rya oni ryitaho agateka k'abana inisefu naryo ribicishije mw'ishirahamwe ritanga amazi mu mitumba ahamed ryaratanze indobo amabido amasabuni ibinini byo gushira mu mazi hamwe n'udukoresho two mu mihango ku bakenyezi urakoze terive ndayishimiye mbere yo kurangiza aya makuru mbibutse ingingo nkuru zari ziyagije igisasu cyaguye mu nkambi ya burengo mu nkengero z'umujyi wa goma cyahitanye abantu makumyabiri abandi bataramenyekana umubare barakomereka barashe icyo gisasu ntibaramenyekana u rwanda rwashyizwe mu bihugu mirongo ine bya mbere biniga ubwisanzure bw'itanga itangazamakuru ku isi ibyo bikubiye muri raporo ngarukamwaka y'umuryango mpuzamahanga w'abanyamakuru batagira imipaka mu burundi ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu rigiteka rirahamagarira leta gukora nkete zimbitse ku bwicanyi rivuga ko bwahitanye abantu igihumbi na magana atanu muri myaka itatu ishize aha rero niho dusoreje aya makuru mwakoze kudutega amatwi dukomeje kandi gahunda yo gushigashyira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi munsi umukunzi w'impyisi n'ibirya mbere umunsi mwiza mwari kumwe na venusite nshimiyimana
ijwi ry'amerika ni no ngaha duce tuba turabangira amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya igice ca mbere ca bino biganiro mwagiteguriwe mwongera mugishikirizwa na diana ninahazwe ndabasigiye bagenzi bacu mu kiganiro c'umuziki yakoze nadia taha twari kumwe mu buhinga bw'ivyuma
bagere ku mutima tubifurije kuramba muraho amakuru kuri radiyo yacu pe ijwi rya amerika ijwi rya amerika ndi umuhungu n'umuzira guhunga wisherwa mudenderwa mudereri n'agacaricari kashirangabo k'amazima kano kuribura ningero utizimba mu kirago nibutsinda amashuri maze mbyumva nk'ejo bambicumira